Teléfono.
turashimiye ko mbandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda tukaba kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu kuri mwebwe mutwumva muri kigali na fm mirongo icenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi muri uganda turi kuri voice of muhabura kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice icenda i kisoro ku isi hose muratwumva atankomanzi kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vowa aka kaburungu com facebook youtube instagram na x turiko mudutora ku izina rya voa radio yacu ikaze mu kiganiro muri isanga cuno munsi ni ikiganiro mwateguriwe mukaba mugiye gushikirizwa na diana nininahazwe icuno munsi ndakiremeshereje muri studio y'indwi
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika jendi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bita tura
ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ijwi rya amerika musangwa ikaze nshuti bakunzi bacu uno munsi rero umwanya twawubahaye muri isanga isaha yose n'igwanyu turayaga ku ngingo zitandukanye mu burundi haravugwa iduga ry'ibiciro ikoroka ry'agaciro k'ifaranga aho amafaranga y'agaciro ariko avunjura kuyagera ku bihumbi bitandatu iki kibazo kiri mu byo tubahakanye kugira ngo mugire ico mukivuga ko iryo faranga riko riduka kubera iki umuti ku bwanyu ushobora gutorwa n'uwahe ingaruka biriko biragira ku banyagihugu n'izahe murahawe ikaze kugira ngo mugire ico mubivugako ariko rero ko twaramutse tubahakanya mukaba mufise n'ayandi makuru yabaye aho mukorera aho mugendera aho musengera tutabashije kumenya akanya namwebwe n'igwanyu muraza gutubwira ayo makuru ntitwobakumira kuko kw'ijwi rya amerika ivyiyumviro vyanyu ari vyo vyubaka ibiganiro vyacu murashobora no kugira ico muvuga ku yandi makuru twabatangarije atandukanye arimwo nk'urugero mu gihugu c'u rwanda ayavugwa mu gisata c'ubutungane aho urukiko rw'ibanze rwa nyarugenge kigali rwatesheje agaciro ca munara yakoze ku mutungo wo kwa nyakwigendera sinapolo rwigara mukagira ico muyavuga ko muratubwira hari kandi n'ayandi yavuzwe irya nino ku isi nka y'impanuka ya kajugujugu iheruka guhitana perezida wa irani ibrahim raisi muri irani baragandaye ihirikwa ry'ubutegetsi ryaburijwemo muri repubulika ya demokarasi ya kongo ufise ico rivuga ko nawe ntitugukumira umushikiriza amazi mukuru wa sentare mpuzamakungu mpanavyaha cpi yavuze yuko yifuza ko hasohoka imitahe ku bategetsi ba Israel barimwo umushikiranganje wa mbere w'ico gihugu Benjamin Netanyahu hamwe n'abandi bamwegereye muri bo harimwo abategetsi ba gisirikare eka n'indongozi z'umurwi wa Hamas ayo makuru yose yose twabatangarije ayo twashoboye kumenya ayo mutatubwiye ayo tutabatangarije ariko yabereye aho iwanyu akanya n'igwanyu ariko cane cane kuri iki kibazo c'ikoroka ry'agaciro k'ifaranga ryo mu burundi umwanya ni muri muri isanga y'uno munsi twabahebeye kugira ngo dusangire ikiyago uwa mbere twakira ni kagabo vincent kagabo ikaze ku ijwi rya amerika kagabo siwe bambariye ko agiye mugabo uh, kundi murongo haciye haza ko eliya eliya ikaze ku ijuru rya amerika no muri muri isanga
ego murakoze ego uherere ga eliya
jewe ndi muyinga muyinga havugwa amaki
muyinga ko birahavugwa nyine n'ibintu nyine bijyanye n'ibintu byo kubura ibintu by'igitoro Eh, ibintu bijyanye no kubura igitoro cyane cyane kubera ko biri ko biravugwa yuko byavuye ku bintu bijyanye no kuduga kw'amadolari Mm. aho imuyinga ah, igitoro uvuga kibura ni ubwoko bwose bw'igitoro mazute esanse byose byose
Eh, mu busanzwe ni ibintu bijyanye na esanse kuko ibintu bijyanye na na peteroli mazute ni imitende ariko esanse cyane cyane Mm. eri nimba atari ibanga imuyinga uhakorera uduki
Eh, by'umuhinga ndandarizaho ibintu bijyanye n'ibirato binini bya okazi Mm. urangurira he
Eh, kenshi ndangurira i bujumbura
iyi ngaruka uyi- uyumva gute nk'umudandaza U- kuja i bujumbura dusangiza urugendo bigenda gute biroroha ushikayo gute uvuga ko ikena ry'igitoro ri- rijya- ri- rivugwa imuyinga
Eh, ntibiba byoroshye cyane ntibiba byoroshye cyane kubera ndiko ndagenda ndiko ndagenda i bujumbura mva ngaha muhinga musanze ndi hano mu giteranyi ndahabona ehe hagira ni ukuvuga rero kugira i bujumbura ntibiba byoroshye kubera musanze twe bwa mbere twagenda
Eliya turacari kumwe Eliya agatelefoni kiwe karamujanye muhinga bw'ivyuma turaza kubasaba bamugarukane kugira ngo abandanye atubwira i- ukungene twashaka kumenya hanini ingene iryo kena ry'igitoro ririko rirakora ku badandaza y'umuyinga muyinga ni intara ikorerwamwo ubucuruzi bwinshi hari ubuva muri Tanzania n'ahandi hari imiceri hadandarizwa hari ibiharage bihadandarizwa mukaba muriko muratwumva muri muyinga haba kuri shortwave murashobora kutwandikira kuri vowa radiyo yacu kugira ngo mutubwire ico kibazo c'igitoro ingene kiriko kirakora ku buzima butandukanye bw'abanyagihugu cane cane ivyashara bikorerwa ngaho mu ntara ya muyinga turafise ku murongo wa kabiri baraka baraka ikaze kw'ijwi rya amerika murakoze cyane uherega baraka
murereye rwamagana rwamagana havugwa make
ya ubundi nitwa felix mani rambona ya irwamagana havugwa neza kuko abantu babashije kurima imyaka ireze ya ubwo yego ibintu byinshi birahari byiza
Mm, gusa ngewe hari icyo nshaka nko gushimira ijwi rya amerika ariko mu gushima ijwi rya amerika hari n'icyo nshaka kubasaba kuko ndabizi neza ko mugera kure cyangwa muvugana na benshi nkasabira abantu bari nko mu gi- mu gihugu cy'u Burundi na cyane cyane kuko ni nanjye niho mu rugo ubwo mm, ndasaba ndanasabira n'abandi Mm.
Ya, icyo mbaje rero gushima ni amakuru meza mutugezaho amakuru ajyanye n'igihe atabeshya Ya, noneho rero ku- ku byo kugira icyo nsaba hari ikintu nshaka gusabira abaturage bari mu gihugu cy'u Burundi kuko abenshi tubasha kuvugana nabo ntabwo bajya bakurikira FM mm, Eh, kuko fm bakunda ku- gufatira ku mirongo uyu nguyu wo mu rwanda rimwe na rimwe mm.
Eh, nkasaba rero kugira ngo mujye mubasha mu makuru muduha ni meza cyane turayishimiye mubashe kudusabira kugira ngo ubuyobozi butegetsi bw'u Burundi bubashe kuduherekurira fm tujye tubasha kumva amakuru Ah, ico kibazo ngira ngo ah, hari ab- ndazi ko nubwo turi kuri shortwave hari abategetsi benshi b'uburundi batwumva baba bi- bayicije mu matelefoni canke babicije ahandi ngira ngo baravyumva ah, ko mu bishashayi muri benshi ku ijwi rya amerika turafise inyota na twebwe yo gusubira kuri fm nihagira igikoreka imana igacana tuzosubira nayo inguvu twahavanye yego kinini nshaka kuzajya mu- mu- mwazajya nk'abantu tutari turi kure y'i- turi hanze y'igihugu cy'u Burundi Mhm.
hari amakuru tuba dushaka ko muduha amakuru ashingiye ku mutekano amakuru ashingiye ku buzima bw'abaturage n'uburenganzira bwa muntu uravuga mu bihugu vyose canke vy'umwihariko urafise aho ushaka ko dushika Icy'umwihariko- icy'umwihariko ngewe nk'umu- nk'umunyagihugu w'ubururu w'umurundi ndashaka ko aho- ayo makuru mwazajya muyatugezaho kenshi kenshi tukamenya ngo kuko igihugu cyacu kimeze gite gihagaze gute Mm.
Eh, yego urakoze hanyuma yari ingingo zibiri wasabye wongera uranashima aho washimye ibiganiro by'ijwi rya amerika reka natwe tugushimire kubona udushimira ushimye abayongeje tuzobandanya dushiramwo inguvu mu biganiro haba ibyanditse hari ibyo mwumva ku majwi ku mavidewo kugira ngo ah, ubwo buryohe twakumvishije uzohora ubwumva eh, fere
Eh, murakoze cyane urakoze nga ubwire umunsi mwiza ngaho mu rwanda yego Yego.
nawe mugire umunsi mwiza urakoze ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ku yundi murongo wa gatatu mfise siriro siriro ikaze ku ijwi rya amerika no muri murisanga
muraho neza turaho turashima bite nawe
ni amahoro ni sawa tumeze neza uherereye he
mu rwanda Mm.
mu burasirazuba bw'u rwanda Mm, tuga ku ijambo ni amakuru tuzaniye nico uvuga ku yo twagutangarije canke ayo twasasije kino kiganiro tukubwira amakuru makuru yaranze eh, i- ino misi indwi iheze ku ijwi rya amerika
ibyandi makuru byo nta kintu navugaho ni uko mu rwanda tumeze neza turi kwitegura amatora mu kwezi kwa karindwi Mhm.
Hello?
turiko turakumva siriro
yego ubona ko abanyarwanda nyine biteguye ayo matora nyine ku bwinshi kandi babyi- ubona ko bi- bishimiye kuzatora nyine uwo bahisemo nyine ku- ku- ubari ku mutima Mm, hanyuma mu buzima busanzwe dufite izuba ryinshi eh, sinzi aho ngaho washington niba ho imvura ibasha kuba yahagera ariko ino mu rwanda urabona ko n'imyaka nta nta kigenda umusaruro uzaba muke ukurikije no mu bihe biba byaragiye bishira twebwe imvura imaze Ah, iminsi eh, igwa eh, ha- Mm.
eh, imaze iminsi igwa ariko Eh, akazuba handi ni karacishamo
yego ni byiza cyane uba urumva ko mwebwe bimeze neza twebwe ntabwo ari sawa rwose ubona ko umusaruro uzajya munsi cyane nta ntabwo bimeze neza Mm,
ikindi eh, ni ukubashimira cyane ko mutugezaho eh, ibiganiro byiza mu- muka- mukagira uburyo ki mu- muduherekeza nyine mu ku- ku- mu- mu biganiro byanyu ariko uyu munsi ku wa gatatu mwajyaga mu- hajyaga habaho ikiganiro cy'ubuzima ibijyanye n'amagara ya muntu sinzi uko byagenze ntunkubite ikofe ngo ngo nazanye ibidakenewe turabizi siriro haja ha- nivyo hahora habiho ikiganiro c'ubu- kandi turashima yuko umaze gufata ku mutwe programme zacu um, twari gukora ku ngwara ya korera mu gihugu c'u Burundi amaze mi- abagera kuri mirongo itatu na batanu canke barenga baramaze kuyandura muri meri ya Bujumbura ahatandukanye za Mutimbuzi n'ahandi twari twipfuje gukora ikiganiro ku vyakorera ariko ku munota wa nyuma batwemereye batubwiye ko atawemereye gutanga ikiganiro bidaciye mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu ko iki kibazo gitegerezwa ku kuvugwa ko n'ubuvugira ubwo bushikiranganje canke ubundi ubushikiranganje bwarungitse urumva si twebwe vyatunaniye vyatugoye kuronka umuganga yoza kubivuga kuko mu bushikiranganji batamuduhaye ariko turibaza ko eh, ba- twumva nabo nyene nimba ari igikunda baze kumuduha naho ba mu kiganiro gitubwira inyota yanyu ihere
Eh, ariko n'aka n'akagahe kari gakenewe n'uyu mwanya nyine wari ukeneye kuko eh, biba ari byo kuba um, ha- buri wa- buri mukunzi wa radiyo ijwi rya amerika agomba kuba ari umutumirwa nk'uko nanjye ubu ndi umutumirwa muri iyi minota Yego.
murakoze cyane mukomeze kugira ibihe byiza urakoze cane nawe siriro gira umunsi mwiza
yego yego yego turakira uyundi eh, phil uratwumva ntuye ibwami
Eh, ndabumva cyane ndabumva cyane ijwi rya amerika uhereye gafil
Eh, bo ndi mu rwanda mu karere ka nyagatare iri mu ntara y'uburasirazuba
ni amakuru Eh, mu ntara tuzaniye y'uburasirazuba rero hano i Nya- amakuru hano iwacu i nyagatare halo turiko turakumva
Eh, hano iwacu i nyagatare ni amakuru adasanzwe usibye ko abaturage turaba tumeze neza nta kibazo Mm.
Eh, akazuba karimo karava turi muri mudu cyangwa se turi mu mwuka wo kwitegura amatora cyane ko ku binyamakuru abakandida batangiye gushyikiriza urwego rushinzwe ama- rushinzwe amatora mu kandidatire twese turi muri uwo mujyo
abana ku ishuri nta kibazo ni ukuri urebye hano iwacu nta kibazo dufite tujye turi kujya dukurikirana turimo tugenda twumva mu mahanga nka ruriya rupfu rwa perezida wa irani hakazaho biriya twumvise ejo bundi muri congo byaje biba biriya bya christian maranga bashaka gukora kudeta ibyo nibyo twese abantu benshi abantu bakunda gukurikirana amakuru mu bihugu byo hanze nibyo ngibyo barimo baganiraho nta rindi ikindi kintu barimo bakurikirana mu gisata cya siporo ni itwarwa ry'igikombe muri champions league dukurikira turi benshi hano itwarwa ry'igikombe kuri manchester city urebye nibyo ngibyo ahangaha turimo ni gutya amakuru ameze hano iwacu wowe ufana nde muri ibyo by'ibikombe by'umupira
muri byo by'umupira ngewe ni umufana manchester united ariko nkakunda cyane real madrid muri esipanye ngo nanjye ndawe ntegereje ko wenda amahirwe yadukekera muri mu ntuza muri hariya tugiye kuzakina na do na bolsa ndetse n'indi niba nibuka neza hama uko bariko baritwara abufana birakuryohera ubona gute
uko barimo baritwara rero mpereye wenda hano mu rwanda ngiye mfana reyo siporo reyo siporo ni umwaka utaratugendekeye neza uburyo abakinnyi twatangiye shampiyona duhagaze byageze nyuma ibintu biranga cyane biranga cyane bimera nabi ntabwo twishimye ku kijyanye na manchester united ho twarabize turihanagura abantu bayisana buriya iyo twibaza niba arizo zinduka zizaba icyo ni ikibazo gikomeye cyane ariko n'ubundi ku rundi ruhande buriya abantu dusana manchester united ahanini twari tugiye ko arisenali ari igikombe cyane nk'abanyarwanda dufitanye imikoranire na visiti rwanda iriya visiti rwanda iriya kampeyini badukorera urumva ko twe twumva ko igikombe bya arisenali gitwaye byaba byiza ariko kuba itaragitwaye nta kundi nyine babona umupira w'amaguru mu gisata cy'imikino nari nibagiwe akandi kantu ni uko iki cyacu igihugu amavubi n'andi makuru turimo dukurikirana ari uko bari mu mwiherero mu mwiherero aho dutegereje gukina mu dushaka itike y'igikombe cy'isi ndibwiranye ibyo ngibyo
nuko rero urakoze kudusangiza ahanini ayavugwa mu gisata cya siporo utubwira aho uhagaze n'abo ufana tukwifurije ko abo ushigikiye yaba abo mu rwanda cyangwa mu makungu batahukana insinzi
murakoze cyane ijwi rya amerika turabakunda cyane urakoze cyane ubwira umunsi mwiza ego ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi mu kiganiro murisanga muratubwira amakuru avugwa hirya no hino ku isi ayo twabatangarije haba mu rwanda haba mu burundi haba muri repubulika ya demokarasi ya kongo ahatandukanye hatandukanye umwanya uno munsi nigwanyu kugira ngo dusiyage kuri ayo makuru muterere ivyumviro munatubwira n'ayandi yabaye iwanyu aho mugendera aho mushika ijisho ryacu ritashitse muri ino ndwi turafise alphonse alphonse ikaze ku ijwi rya amerika
murakoze yego uherereye hehe
ndi mu rwanda
ni amakuru utuzaniye canke ni ico uvuga kuyo twagutangarije
nicyo mvuga ko mwatangaza Mhm,
icyo navuga mhm.
Eh, by'umwihariko mbanza kubashimira ko muri abantu bageza amagambo nkunda kubandikira cyane kuri facebook Eh, ariko icyo mbashimira cyo ni uko mu gihe tugizeho amakuru meza kandi atagira imikungugu Mhm,
ikindi mvuga ni uko mwitanga mukagera ku isi hose mukatumenyesha ibibasha kuvuga utakumvira amakuru ku ijwi rya amerika nta n'ahandi yayumvira ikindi kandi icyo twiteguye mu rwanda ni amatora kandi tuyiteguye neza mu mutekano usesuye murakoze mhm. urakoze cyane kudutera intege kuri ivyo vyo kuvuga ko amakuru yacu adateye umukungugu Eh, ubutumwa Yeah.
ndabushikiriza bagenzi bacu kugira ngo babandanye kuri uyo murongo
yego rwose mukomereze aho ngaho turabemereza na ku ijana Eh, mbega uvuze mu rwanda u rwanda ni runini uri hehe neza na neza
ndi mu ntara y'amajyepfo aho bita mu karere ka gisagara mu karere ka gisagara izuba ririko riravugwa ah, za nyarutare n'ahandi namwe ryabashikiriye
yego rwose impeshyi yaje akavura karaguye ni mu cyumweru giheze ariko rwose ubu dufite akazuba keza karimo karatuma imyaka yera Mm. urakoze ubwire umunsi mwiza alphonse
yego namwe rwose mukomerezaho yego umurongo wa gatandatu uriko jean paul jean paul ikaze ku ijwi rya amerika
ego ndabumva neza uherega jean paul
ubu tuvugana ndi muri kenya kenya amagana he
kenya mu ntara ya turukana aha muri kambini Mhm. amakuru tuzaniye ni ayahe avuye ngaho kenya ga jean paul
amakuru ndabazaniye novuga ava hano muri kenya Mhm.
ni uko twebwe turi ngaha muri karubayera wuka ku makambini Mhm.
tukaba turi n'abantu tuhamaze imyaka irenga ibiri turi muri reception ntabwo turi ga dutunganirizwa ku bantu bavuye mu zindi nkambi nka za nakivari uganda za tanzania turi ga dukorerwa n'ikintu na kimwe turacarimwo imyaka ibiri irarangiye guma tugasiga ibyatsi byose bimwe biratunganwa nta kintu na kimwe turi ga dukorerwa tubayeho nabi hari abaye imyigaragambyo benshi barapfuye abandi barapfunzwe kugeza nyine n'ubu imyaka ibiri yose irarangiye tukinze nta kintu na kimwe turi ga dukorerwa
iyo uvuga ko abari ngaho muri iyo kambi badafashwe nk'abavuye muri nakivale n'izindi zo muri tanzania nakivale niyo muri uganda abatwumva bariyo turanabaramutse uba ushaka kuvuga iki dutandukanirize bafatwa gute mugafatwa gute
ukuntu abantu bavuze n'inkambi ukuntu dufatwa ni uko twatse kwakirwa ngo dukorerwe bwa manifesti ngo ducuruzwe ryo mu minote
Mhm.
Ba- barase kudukorera rero tumeze nk'abantu dupfunzwe baguma batubwira yuko bitaremba yuko ngo twokorerwa kugira ngo tudutwe nk'abandi turacyari muri sebusheni barase kudutuza bose ku murongo canke nibashasha ivyo bi- bi- bi- bi- biraba impunzi zose ziri ngaho
biraba impunzi zose zavuye mu zindi nkambi ariko abantu bahunze aribwo bwa mbere bo bo barabakorera bakabatuza hanyuma ababaraba igihugu na cane cane ishami rya onu ryitaho impunzi rcr murabivugana bakabishura iki
bobo iyo tuvuganye n'umukuru ujejwe impunzi ujejwe impunzi muri kakuma ariwe kampani meneja wewe atubwira ati mwe murihanganye tumutokorerwa atariko ntibiratunganywa hari n'umunsi wigeze kuza araduhumuriza aravuga ati mu cyumweru gitaha muratangira gukorerwa muje muhabwe ibyangombwa byemezwa ko muri impunzi muje mu makominote ariko byararangiye kuva tubariye haraciye amezi atatu ntiyamaze kurenga atari na kimwe kiravugwaho kugeza rero n'ubu u- imyaka ibiri ira- irashize abantu bose baciye mu zindi nkambi zose inkambi iyo ari yo yose yo ku isi umuntu iyo barigeze kujamwo akaba yoja mu mashini akaboneka byasuye ko akorerwa nyine atari muri reception maka imyaka ibiri irarangiye abana bite bariga baravuzwa
abana ntabwo biga hari abayo kujya kwiga hanze aba- ahita habaye intambara ubwo ntibasubiye kwi- kuja hanze ubu abana bose baricaye ntabwo biga kuvuzwa naho mu- bwa mbere bari yabaye akavuga kutavuga akavuga ngo nta miti yanyu y'abantu mwaciye mu nkambi ngo imiti yanyu ntayo ihari ngo imiti yanyu ngo iri mu nkambi zo mwagiye muracamo ariko hari abayo kwigaragambya haragera igihe bareka kuvura bamera nk'abavura ariko kuvura baravura nta kibazo
kwihangana yego hanyuma akandi kabazo katajanye n'ivyo wariko uratubwira eh, aho onye muri kenya ndazi mu minsi yahera harabaye imyuzure myinshi uvyifashe gute amabarabara yaratsanuwe ni nyabagendwa canke
iyi myiza yarabaye imvura igeze kugwa ari imvura nyinshi ariko na cyane cyane yuko ino muri mu nkambi ya turukana ni muri sahara ho nta mvura ikunda kuhagwa n'umwaka urashobora kurangira nta mvura iguye ariko ahandi ho mu nzira nk'iziva nka- nk'iziva nayirobi zijya muri kakuma iziva za gitare zijya muri turukana hari haguye imvura nyinshi kugeza n'aho ibarabara ricika ku buryo atamigenderanire yari igihari hagati yo kuva mu ntara ya turukana uja mu zindi ntara ariko ubu ubu imvura- imvura yameze nk'igabanuka ubu nta kibazo harimo kamitende n'ubwo bimwe bimwe bitaratunganywa kuko harimo kamitende Eh, urakoze kudusangiza ayo makuru ah, hama utubwirire impunzi zitandukanye muri kumwe ngaho jean paul ko boza barakurikirana ibiganiro vyacu bitandukanye
eh, na cyane cyane ibikorwa abantu turi muri ino kambi turakunda kubakurikirana cyane cyane ku burebure Ku- ku burebure
Eh, birabakurikirana cyane yego urakoze cane
yego namwe murakoze yego ku murongo w'indwi hariko jonas jonas ikaze ku ijwi ry'amerika
murakoze cyane ndi kigali mu rwanda i kabuga kabuga ndahabona
ikabuga muri kicukiro icyo mbashimira cyane ni uko mwaguye imirongo yanyu mukaduhereza uriya murongo wa karongi wisize nyamasheke ubu barabumva cyane mwarakoze cyane ikindi mbashimira mwohereje umunyamakuru yirusize n'abatumiye mwarandumikiye narabashimiye cyane mu murenge wa gikundamvura kamembe gitambi ndetse na nyakabuye twarabashimiye mwarakoze ubuvugizi nashakagaho mwarabukoze kandi ibyo bashakaga bashakaga amazi meza umuhanda umuriro zarakunze bari kugenda babihazana gake gake ikindi mbashimira mufashe dushimire erike bagirayo gusa amakuru atukumbuye akora inkuru atugezaho ikiganiro cyiza murisanga dusangira ijambo ku cyumweru ndabashimira cyane noneho nkabashimira nanone ku kiganiro agasaro kaburaga hamwe na venite nshimiye imana ni ukuri imana izajya ikomeza ibagure muri byose urakoze cyane ubutumwa turabushikana kandi turakwemereye ko tuzoguma turyohora ibiganiro byacu
ndabashimiye ariko ahandi nasaba ko mwadukorera ubuvugizi hano mu ntara y'uburasirazuba mu karere ka rwamagana mu murenge wa munyumbo hari amazi adahagije hari amazi adahagije bakeneye n'umuhanda nta muhanda ujyayo ntawo umurwayi ararwara ukabura uko wamugeza kwa muganga kubera nta muhanda uhari nta binyabiziga bisize kwanyura cyane cyane nk'imbangukiragutabara cyangwa n'ibindi muri rusange indongozi mba mwarabaha niho uba wowe wowe si huba si byo
yesi niho mba turababwira buri gihe bakatubwira ko bazabikora ariko imyaka ibaye myinshi nta kintu bigeze babikora ariko nk'ijwi rya amerika turabakunda cyane twizeye neza ko muzoherezayo umunyamakuru mu karitsiye yitwa ku muyumbo kugira ngo eric arahazi ndetse na simita kabonye barahazi bazatugireyo bahakorera inkuru wenda baganire n'urwo rwego zitandukanye z'ubuyobozi zihayobora bababwiye bazatugezaho ibyo bikorwa remezo bihagije urakoze ubutumwa turabushikiriza abo birabahama bazoraba ingene iyo nkuru ikogwa
ijwi rya amerika ndabashimiye cyane murakoze urakoze nawe jonas ugira umunsi mwiza yego urakoze ngaho kabuga ugira umunsi mwiza yego ijwi rya amerika turacari mu kiganiro muri isanga ni ikiganiro rero tuno munsi twabahaye kugira ngo mutubwire amakuru avugwa aho muherereye aho mugendera yaba amakamba aho mwiga aho mukorera ushobora kuba uri no mu ibaraba uri twumva hari inkuru ubonye ubwo nyine aho uherereye urashobora kutwandikira kuri vowa radiyo yacu facebook yacu hama tugaca tuguhamagara ukadusangiza ayo makuru avugwa aho akaririmbo ni akamedi wo mu gihugu cy'u rwanda ni akaririmbo kitwa niwe
yo kugendera mu nzira zawe nkoresha ibyo ushaka sawa nyuma amahoro n'umunezero sinabasha kubaho ntakureba kujya kure yawe niko kuyoba ijambo ryawe rikanje umutima wanjye ni n'umwe wankunda wamere nkawe wahinduye ubuzima bwanjye bwose yesu we uri mwiza cyane we uko wansanze uko niko wankunze ubu numva nisanze uri mwiza cyane we amaso yanjye yabonye ubwiza bwawe niyo ndirimbo yanjye uri mwiza yesu we iyo ari wowe uvugishije amatwi yanjye numva nyuzwe wanyujuje n'urukundo rwawe igikombe cyanjye kirasesekaye ijambo ryawe riganje umutima wanjye
mu ntunge mu mvura nyine ndababwiye ngo kano karirimbo kitwa niwe ariko na, na siko ni kitwa niwe ahubwo kitwa niyo ndirimbo na karimbo ka medi niyo niyo ndirimbo murantunga rero ko ntakise izina ritari ryo turasi undi muntu ari ku murongo wa telefone ari mu nduru nyinshi abishoboye abanze ayegera inyuma iyo radiyo cyangwa ibindi bivugirwa iruhande yiwe uratwumva no mu uriko uratwumva alo turumva atari ko arumvikana neza n'umuhinga bw'ibyuma ntibari bashoboye kumva izina ryiwe ariko turabandanya n'akaririmbo niyo ndirimbo ka medi siyo bashiramwo iyindi ariko ntacu uko biri kose turabashiramo uturirimbo tuza kubafasha kugira umunsi mwiza aho muherereye mukaba muri ko mutwumva muri ku ngendo zanyu mu mabisi atandukanye nijoro rya meka muri ko murumva turabaherekeza mudusangiza amakuru yaho muri mutwandikiye kuri voa radiyo yacu I'll be down. Because I love and I love and I love and I love you only. Because I need and I need and I need and I need you more. Yeah, you know I run and I run and I run and I run. Fly, we can fly in the sky in the night. Hold me in your arms and your love and your light. I'm on your wave right now. I'm on your wave right now. now. You got me on your side now. Yeah, I'm on your wave right now. Oh, oh, oh, yeah. If not you, then I don't wanna know. I don't want no story. Day and night is unconditional. Got me living softly. Yeah, yeah. Don't me judge, yeah. Don't me tender. You know your love turn me up like never. Anything you want and I'ma do whatever. Because I love and I love and I love and I love you only. Because I need and I need and I need and I need you more. Yeah, you know I run and I run and I run and I run. Fly, fly in the sky in the night. Hold me in your arms, be in love, be in light. I'm on your wave right now. I'm on your wave right now. Yeah. I'm on your vibe now. You got me on your side now. Yeah, I'm on your wave right now. Oh, oh, oh, yeah, yeah, yeah. Said, don't me judge, ya, don't me tender. Don't me judge, ya, don't, uh. akaririmbo ni love me jeje ni akaririmbo uh, kagezweho muri ino minsi tukibaza ko kariko karabashika kunyota aho muri turakira jean pierre jean pierre ikaze ku jwi amerika
murakoze cyane ego uhererega jean pierre
ndi mu rwanda mu ntara y'uburasirazuba mu karere ka kirehe ubu niho ndi kubumbira kabisa
rero amakuru tuzaniye avuye ngaho cyangwa icyo utangaza ko iyo twagushikirije mu biganiro byacu n'amakuru atandukanye
amakuru ari nta muri kirehe tumeze neza nubwo izuba ari ryinshi mu by'ukuri rero wenda ku yandi mwatugejeho ikiganiro nta muri kirehe ni agasaro kaburaga kuko mugerageza guhuza abantu baburanye n'ababo muri make ijwi rya amerika muri aba mbere ikindi ni amakuru meza mutugezaho ku gihe ndetse ni ibiganiro byiza mutugezaho bitwubaka ndetse nta kijwi rya amerika twababuranye rwose murakoze cyane kandi uno munsi mubigarutse ko muri benshi biraduhimbara cyane ndumva ariko uri kumwe n'umwana mama we muri kumwe none ko abapfasoni bataza mu biganiro byacu mubaze ko ashobora kutuganiriza basi nawe kugira ngo twumve ko tuvuganye n'umupfasoni rega tuba dukeneye kumva amajwi yabo bamwita mamande
yitwa mama iganzi yitwa mama
mama iganze eh mama iganze nawe uri papa iganze Eh, reka rero umuhe agatelefone tuganire kugira ngo nawe yisanzure ku ijwi rya amerika turakunda abapfasoni cyane iyo twumvise amajwi yawe turaryoherwa
reka mubahe nta kibazo Eh, urakoze cyane mama iganze urakomeye ikaze ku ijwi rya amerika Mm. Ha- tw- turasabye kugira ngo tuvugane kuko ntidukunze ku- kubumva mu biganiro byacu ni igiki twokora kugira ngo abapfasoni muze muraza mu biganiro bwa mama iganze
natwe turabakurikirana dukunda kubumva cyane cyane ku ijwi rya amerika turabumva mu gasaro ka buraza Mhm.
dukunda gukurikira icyo kiganiro akenshi Eh, ariko kwera kino ni mutatuvugisha mama iganze
ntabwo nkunda kuba turi kumwe nyine kubera ko akenshi tuba turi mu kazi Mm.
Eh, ariko ubundi turabakurikirana rwose nta kibazo mudufasha muri byinshi Mhm.
amakuru yo hirya no hino ibiganiro byanyu turabikunze cyane Mm. ari nk'amwe umuntu yokwibariza ati iciri ijwi rya amerika ryokora kuko tumva ko abapfasoni mba muri mu buzi ariko umwanya mwiza wanyu wo kuyaga ni sangapi ni ryari sangapi kugira ngo namwe muronke akanya abo bashinganani babatware mikoro bose
twebwe ni saa moya z'umugoroba kuko nibwo tuba turangije akazi pe saa moya z'umugoroba niho muba muhejeje gutegura abana ni iki Mm, reka tuzobibwira aba- aba- eh, abatwara kino gisata kubera ko turumva ko mutavuga cyane kuwa gatanu turabaha umwanya mu mu- mu ki- mu- mu kiganiro c'abapfasoni ariko ntibikwiye turashaka kumva nk'uko abashinga nawe tubumva
Eh, mujye mudushyiriraho n'umwanya wo gusuhuza inshuti n'abavandimwe Mm, reka ce ndaguha wewe ko tuvuganye witahiritse ushaka gusuhuza nde
nahera ku mugabo wanjye nawe namusuhuza Mhm.
nyasuhuza na florence iherereye muri mpanga Mm.
nkasuhuza n'umumama biteze akayo uherereye hano kibungo Mm.
kandi namwe nkabasuhuza urakoze cyane nonega mama iganze hambavu yo gusuhuza kuramutsa abo bacuti bawe n'umuryango wawe hari amakuru tutamenye hari ico ufise uvuga ku makuru twagutangarije ko wavuze ko wari utwumviriza
ikiganiro nkunda kumva ni agasaro kabuyaga Eh, urakoze cyane turashaka rero kuzohora ugira uruhara mu biganiro byacu uzoza uraduhamagara sivyo
yego Papa- nta kibazo papa iganze wumvise agiye kuvugira ku ijwi rya amerika ucuvuga ati banza umpejeje mbanze mvuge wewe uraza kuvuga hanyuma niho bica biryoha iyo muvuze eh?
yego Eh, eh, ura- Eh, nta kibazo nzajya mbavugisha eh, eh, uzoza uratwitaba cyane rwose bizoturyohera mama iganze
yego urakoze cyane rero ugira umunsi mwiza ushimire n'umushinga ntahe wawe yagutije telefone bwira tuvugane
yego namwe murakoze Eh, wavuga ni iganze canke ni mukuru we canke mutoya wiwe
Eh, niwe wenyine dufite ntiganze ni we wenyene mufise Eh, hazoboneka n'uyundi nimwavyipfuza
yego rwose nta kibazo Eh, urakoze cyane ugire umunsi mwiza hamwe n'umuryango wawe
yego namwe murakoze yego duce duhamagara n'abandi bapfa badusuhurize kandi n'abandi Eh, eh, badusuhurize n'abandi mufatane mukinzi
ni ukuri ndababarira bose nayiganze uti wakoze kuza mu kiganiro nibaza ko umunsi umwe tuzo eh, tuzovugana yamaze kumenya kuyivugira
yego nta kibazo urakoze cyane ugire umunsi mwiza
yego namwe yego ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda arakoze cyane rwose mama iganze yemeye kuvugana natwe kuko urumva benshi murumva ko abapfasoni baba bariko baratwumviza mbwa badashobora kuvuga kuko bari mu buzi yatubwiye ngo saa moya z'ijoro niho biborohera abandi bapfasoni namwe umwanya uborohera wo kuja mu biganiro vy'ijwi rya amerika n'uwahe umwanya uborohera n'uwahe mubitwandikire kuri vowa radiyo yacu hama ubutumwa bwanyu turaza kubusoma tubishikiriza abara- aba- abo biraba kugira ngo bashobore kuraba ingene ibiganiro vyacu muza muravyitabira kugira ntimukumigwe umwanya duha abashingantahe uwungana n'uwo tubaha turemera yuko twebwe ngaha ku ijwi rya amerika umupfasoni abwirizwa kunganya uburenganzira n'umushingantahe turakira julius kundi murongo wa telefone julius ikaze ku ijwi rya amerika
yego turabumva Eh, guhere hega juri
hano wi muherereye hehe
eh, turi rucuru muri eh, teritwari ya rucuru provensi ya north kivu Mhm, shoferi ya bwito aho bita inyanzari mm. Ama- umutekano wifashe gute ngaho
eh, aho umutekano umeze neza buhoro buhoro abantu barakora imirimo yabo ya buri munsi ariko ntabwo umeze cyane neza cyane kuko eh, turi kumwe n'ingabo za mugenzi wacu ibintu nyine zi- ziradusubiza ariko si neza kuko dukora kumwe n'iza guverinoma Mm, ariko telefone yawe iri kuvuga nabi cane sindavyumvise vyuvutse
nyirayo sindavyumvise neza ivyo uvuze wosubiramo gatonya
Eh, ndavuze ngo meze neza yego
meze neza niko navuga buhoro buhoro kuko turi kumwe n'ingabo za mugenzi wa ntabwo turi kumwe n'iza guverinoma ariko uwo muri rusange twavuga ko tumeze neza gahoro Mhm. hama rero umutekano naho muri rusange uno musi hazindu utameze gute
uyu munsi uyu munsi ni karume uyu munsi ni karume nta nta bisasu byakoze haba ku ruhande rwa mugenzi wa cyangwa se ku ruhande rwa guverinoma bose bara- bara- bari- barebana hari aho bisaza gikuku aho hasi Eh, bamwe baraba bisima ryanga abandi ukaba bakaba gikuku aho- uyu munsi biwe nta kibazo ku mpande zose Mm. hama igikwiye gukorwa kugira ngo umutekano urame kuko urabona ha- umaze igihe uhungabana imyaka ibaye imyaka ku bwawe nk'umunyagihugu wo ngaho umu- igikwiye gukorwa kugira ngo umutekano wa kongo u- u- uboneke atakuyihungabanya n'igiki
nicyo kibazo cyiza cyane urakoze kuri icyo kibazo eh, iyo nkoze analyse de contexte nareba ngasanga icyatuma umutekano waboneka ari uko aba bakongomani bavuga ikinyarwanda bibiri bagiye mu rwanda icyenda na kane bitwa abatutsi b'abakongomani bakuye gutaha ariko batitwaje imbunda kuko imitungo yabo irahari nta muntu ubikoraho ariko bari kwitwaza bakavuga bati bari kuganira n'ikinyarwanda w'umukino ibintu bizana ingorane byakorwa rero bari abantu bari mu nkambi bataye bakaja mu byabo abasada b'u rwanda bari ahangaha bakajya iwabo tugasigarana n'abatutsi b'abakongomani b'abasirikare kandi tubana nabo ikintu byadufasha ariko ingabo z'u rwanda akaba ziri ahangaha ni ikintu gitekanye
Mm. urakoze julius Um, mwe gushima kugumanya umwanya munini ariko numva amajwi yawe atumvikana neza reka tu- tugusezere tugushimira kuri bike twashoboye kumva n'abandi ntibaza ko bumvise ugire umunsi mwiza
yego murakoze netiwaka netiwaka imwe turayishakisha ubwo imana gusa nimero yanjye nagiye mu misozi miremire gushakisha netiwaka niyo mpamvu iri kugenda icikagurika ariko turabashimira mwebwe mutubaza tubaha amakuru bwizewe amakuru y'impamo kuko hari amakuru atambuka ku bihugu bya amerika tukumva ya ari ayo kubeshya tukibazaho muyakura tukahabura iyo mutubaza twebwe tuba turi kumwe nabo tuba amakuru meza gaga nanonosoye y'ukuri uvuze ngo amakuru turenganisha atariyo
hariho amakuru tujya tubakurikirana mu cyanga ariko twagenzura twe tuba ahantu aho bibera tugasanga bimwe ari ukubeshya ugasanga a- akarorero kihuse ushobora gutanga kugira ngo tumve akaba nk'aka
yego icyo mwagombye gukora noneho rero mwagombye kuba mufite abantu bizewe baba baba ahanirwani bera bakajya babahereza sinema zose ibyo ziri kugenda zikurikirana z'ukuri ziri verifiye kugira ngo umwenegihugu yari nk'aha ngaha mu teritwari ya rutsuru kuko niyo teritwari izonzwe cyane na masisi bakajya babaha amakuru bwizewe amakuru ari verifiye Eh, aba tusi abanyamakuru ngaho onye eh, kandi twizeye kugira ngo barinde baronka akazi ku ijuru rya amerika baba baciye muri byinshi birimo kuraba imikorere yabo ari nk'amwe hari nkuru wowe uvuga ati yararenganye atariyo urashobora kwandika ku ijuru rya amerika tukagenzura ariko amakuru yacu aca mu minwe ya benshi mbere y'uko arinda kubashikira ku buryo vyogorana ko hari inkuru yibeshe uca ku ijuru rya amerika urakoze ugira umunsi mwiza
yego murakoze turabashimiye imana ibamuhe turawakiriye asiteri turi kumwe ku wundi murongo wa telefone asiteri ikaze ku ijuru rya amerika nawe
murakoze uherereye gasite
ndi koma igoma igoma havugwa amaki
koma ni meza kazuba kavura rimwe na rimwe ikirere mu bisanzwe kimeze neza Mhm, mhm. amakuru rero utuzaniye
bo amakuru ni meza ni kubashimira byimva mutima kuva aho mutanguye kumvikanira hano igoma kuri umurongo wa mirongo icyenda na gatatu n'ibice bitatu nde- ndemeza ko ibintu bimeze neza ariko hari akabazo nkunda kwibaza kenshi mwama musubiramwo amakuru aba yavuzwe cyangwa aba yavuzwe ha- haheze igihe byoba biva kuki
Mm.
Eh, ushaka kuvuga gute ko ah, nk'ubu unye aradusubiramo kuko hariho amakuru asubiramo nk'ubu kino kiganiro uca uja ku ijuru rya amerika uca usubira kucumva tugihetse kuko hariho aba- baba batashoboye kutwumva tuga tuti ntitubatakaze namwe ntimuhombe iki kiganiro nza kugiheza gica gisubiramo nivyo uriko uravuga
uretse iki situ amakuru y'iwanyu mu ntara kenshi avuga yisubiriza arashobora nk'ubu murashobora gufata nk'ayavuze ku wa mbere w'i- w'indwi ishize bakazogarura ku wa mbere i- w'indwi izotangura canke yavuze numvise uno munsi isa- isaha indwi nkagaruka kuyumva saa moya n'inusu canke saa moya ibintu nk'ivyo ugasanga nta bishasha muguma muzana muguma mu- mwisubiriza vya bindi mwavuga
hariho ayasubiramwo twabish eh, urumva nk'ayavuze ku wa mbere agasubiramo kundi wa mbere aho aba ari ibihunga- ubuhinga bw'ivyuma bwatu- vyatugoye mugabo kugira ngo ayavuze saa indwi agaruke saa moya vyovyo niko bisigaye bigenda mugabo ubutumwa bwawe turabishikiriza abo vyega kugira ngo barabe ingene ayavuze atogaruka hagaruka mashasha ku- mu- mu- muronke amakuru mashasha kuronka ayo mwaronse ico gihe nyene
yego aho muzuba mukoze n'iki kiganiro murisanga kenshi kirisubiriza hari ikiganiro mwakoranye na na musenyeri nta mwana rwema muragisubirizamo cyane kiragaruka cyane ikiganiro kiba Mwongera ca kugeza ikiganiro bati- kiba cabaye ku wa mwo- mbere mwo- kiba kirasura Mm.
kikagaruka ku munsi wa kabiri icabaye ku wa gatatu kikagaruka gutyo gutyo niko bisigaye bimeze kuko uramaze kumva ko ku munsi wa kabiri ata kiganiro mugikurikira no ku munsi eh, wa kane nta kishamukurikira no ku minsi ya gatandatu nta kiganiro gishasha harabayemwo ku kuza turasubiriza ibiganiro ariko ivyo vyose uvuga turaza kubishikiriza abo vyega bazoraba ico bakora ugire umunsi mwiza ehe ehe nashaka gusaba rero mw'iyo ntumbero basi ko mwogerageza mukaza muraduha umwanya mu gihe atamutumirwa ahari mugatuma muduha umwanya basi tugatasha inshuti n'abagenzi nabyo byodufasha
yego turashikiriza ubutumwa bwawe abo vyega bazoraba uko babigenza nimba ari ibishoboka ah, ko bahindura i- ico novuga urutonde rushasha ba- twashitseho
amukoze hanyuma uheraheza Mhm.
twaravuze ku narigeze ko ndaba ndababwira ku kintu cy'ibiciro byo kuyunguruza uva hano igoma ugenda i bujumbura Mm.
turashima ko biriko birahinduka ariko no munsi hari ubukene uri kurabya i bujumbura barakubwira ngo imodoka ngo nta modoka zihari zigenda direkite bagucana i bukavu Eh, hari hari deje miragorana bre miragorana sinzi hari ikintu bavuga ngo ni permis de séjour niyo visa nibyo ndayifata nkari nka nka visa muratubariza ko ico kibazo DGM ya Kongo yashizeho nimba batari muri East Africa ese visa ikora ku banyamahanga bari muri Kongo gusa canke ni ihuriro rya East Africa yose biba mu gihe uva ngaho uja he sinda- sinahuye ni urupapuro rugufasha kuba ngaho muri kongo
yego utari ufise asha utari ufise bakwiruka ko bakwiruka ko buhongo Eh, n- n- abandi aba- umunyamahanga amategeko avuga iki ku munyamahanga bangaho muri repubulika ya demokarasi ya kongo
bo ubundi bwo mu mi- mu minsi yaheze uko nari ndabizi mu gihe ufise sepejere cyangwa ufise resepase baguha itegeko ryo kwama uyiteza ikashe ba ukama winjira usohoka nk'uko ari muri karinganisoko ariko uno munsi ugishyika ku mupaka uwo ari we wese winjira muri kongo nimba uzananye i bukavu nimba uzananye aha mu rwanda bakubwira ngo duhe permis de séjour
urabanza urabica amategeko avuga natwe turaza kuraba ico avuga ah, ntayo mfise imbere yanje kugira ngo menye uko bigenda niwabona hari kasoroboka hari uzoheze utwandikire hama tubishikirize umenyesha amakuru wacu arabica abikorerako
agasorobo kahari agasorobo kahari ni aka niko ngomba kuvuga iyo perimi mu gihe itangiwe muri noro kivu ntabwo wemeye ntabwo uba wemerewe kuyi- kuyi- ku- kuyishikana ibukavu muri side kivu canke wayiherewe uvira ibukavu ntibayemera wayiherewe ibukavu ngaho igoma ntibayemera abo Urumva abo harimo vyega ububanyi bukabije.
abo vyega mubibabwiye baca bavuga ngo
nka jewe sinzi n'uwunyega ngaha sinzi ngo ntwagwa hehe biba bigoye ni ukumenya abagutwara nawe ni asiteri nawe ura- urabaho nk'umuntu atazomutwara umva na wowe bitakugoye
Eh, bira biragoranye si kugorana byose ni leta y'u Burundi nshonzi ico dufise konsira i Bukavu baraduhaye nimero za amba nshonzi ico dufise ambasade i Bukavu iraba iby'abarundi ariko uru- urupapuro gu- rukugenga muri kongo nturuvana muri ambasade y'abarundi
ndaruvana muri DGM ariko ikibazo kihari na DGM barakubwira ati rukora ngaha gusa kandi bakaruduha ku mafaranga atandukanye
uratwandikira neza uko vyifashe kuri vowa radiyo yacu hama turavugana n'abamenyesha amakuru bacu barabe uko babikurikiranirana hagufu ugure umunsi mwiza ubwire umunsi mwiza
murakora ego turakirana habineza habineza ikaze ku ijwi rya amerika
Mwiriwe neza Diane.
mwaramutse mwiriwe ego uherereye he gahabine
Herereye mu Rwanda mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Gakenke.
Mm.
Eh, ni amakuru tuzaniye canke
eh ni amakuru tuzaniye nabyita se buran nabyita se buranga amakuru ra.
eh wavyi kuvyita kose Ariko ntaco gusa- eh
Ariko gusa mhm
hari ikintu nagiraga ngo mbabwire mm
cyane cyane cyerekeranye n'igihugu cyacu cy'u Rwanda.
mhm
Igihugu cyacu cy'u Rwanda kirimo kiratera imbere mu ngeri zose.
mhm ariko ku kijyanye n'ibikorwa remezo mbona ko mbona ko ari ikintu kiri hejuru cyane muri iyi minsi twegereje nk'amatora mm
ubwo ni ukuvuga nk'uyu mwaka watangira ikintu kijyanye n'igi- n'ibikorwa remezo by'amashanyarazi ndakeka abaturage mu rwanda batarabona amashanyarazi ni ba- ni bakeya cyane
mm none aba nakira nk'inama nk'abantu bari hanze y'igihugu banze nko gutaha mm
ababwira bakaza tugafatanya kubaka igihugu kuko igihugu ndi kubona aho umusaza wacu ari kukijyana ari heza cyane murakoze ubwire umunsi mwiza
Eh, namwe musigarane amahoro murakoze cyane ijwi rya amerika washington dc Eh, mu nawe kirundi murakoze.
ego habineza ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu minota itandatu gusa turaza kuba duhejeje ikiganiro cacu muri isanga cuno munsi ni ikiganiro rero mwumvise twa bahayemo akanya kugira ngo mushobore kwisanzura mutubwira amakuru avugwaho iwanyu mwongera mugira icyo muvuga ku yo twabatangarije fernando ni mu karirimbo beresima
Mes mots d'amour sont la cachée, tout près de toi. Ils sont doux et sucrés, t'accompagnent sans que tu ne le demandes. Si je meurs et que l'on ouvre mon cœur, on pourra lire en lettres d'or. Je t'aime encore et encore. yumva agatima gatera nzaba mvuze ko ngukunda twakundanye tukiri bato sana reka nkwibutse ma yeah. tubwirana utujambo tunezeza umutima hari kera cyane tutazitubigana none dore twikomeje urukundo rudugasara yeah. Ma baby sans mentir numva no kutaga ibihe byose ntibisanzwe aho bigeze je numva ngomba gusa ayiwe ukunda cyane nkaho ryo bari rya nyuma Mama, Et puis, que je t'ai rencontré, toi, ma bellissime. Depuis que nos chambres se sont croisées, oh, bellissime. L'envie d'aimer et de t'aimer, non cesse de grandir. Tu fais naître à moi un amour si fort, si fou, si doux. Ok, j'ai du bonheur à offrir, bébé. Oh ma candidée d'amour, tu es si rare à trouver. Quelle chance j'ai de t'avoir dans ma vie bellissima. Je te chérirai, t'embellirai d'amour sincère et limpide. Oh, quel monde se donnera de te voir toujours si belle, de te voir toujours sourire, de me voir toujours à tes côtés. Nibisanzwe aho bigeze je numva ngomba gusa ayiwe ukunda cyane nkaho ryo bari rya nyuma malawe ayiwe malawe malawe malawe ayiwe malawe ayiwe malawe Mama will my never. I won't never. One, one, one, one, one, one word.
igira hirya ariko madamu winyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe ngo jewe ndi uw'ibihugu yego rata uri umunyarusangikazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo ariko abirasi bimuhumuruka mani shofe wenda unashaka uri iwacu rusange uradutwara neza kandi ndakwizeye mye kwetu ni bugo
ndiyo bugo wiki ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yapapapapapa shofe twigende kombo tagisi yaje tagisi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafite byinshi bibatandukanye kombo tagisi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na La Benevolence Rwanda
ni minsi yose ya gatandatu ni ya mungu saa kumi na zibiri n'iminota mirongo ibiri rero ico kiganiro ca kombo tagisi ni ngaha dusozereye ikiganiro muri sanga cuno munsi mwakoze kudutega abiri Diane Nahazo niwe mwari kumwe Nadia Tahana Engineer Cornelius bakoze nibo bari muhinga bw'ivyuma turongera hanyuma mu makuru ya